Hii ni redio Hijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo nk'ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuvuga ku ndwara y'umutima no ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso hamwe n'inkwirikizi zazo impfu ziterwa n'indwara y'umutima hamwe n'iziterwa n'umuvuduko w'amaraso n'izo ndwara zihitana ubuzima bw'abantu benshi ku isi yose raporo yashyizwe ahabona n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe amagara y'abantu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yerekana ko icyo gitiri cangana n'imiliyoni cumi n'indwi n'ibice icenda ni ukuvuga ibice mirongo itatu na bibiri ku ijana by'abanyagihugu bose batuye isi ku byerekeye Burundi indwara y'umutima hamwe n'izindi ndwara ziterwa n'umuvuduko w'amaraso zirabandanya guhitana ubuzima bw'abatari bake barimwo n'abatarakwiza imyaka mirongo itanu naho mu bisanzwe ibitigiri by'abahitanwa n'izo ndwara bahora muri rusange bigwiriye mu barenza imyaka mirongo itandatu mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye umwe mu baganga banonosoye indwara y'umutima hamwe n'iziva ku muvuduko w'amaraso uyu mwigisha muri kaminuza y'uburundi kandi akaba n'umushakashatsi avurira uh, mu bitaro bya kaminuza y'uburundi uh, hwakaled aratubwira uh, ukuntu iyo ndwara ifashe mu rundi muri iki gihe ibimenyetso byayo ingaruka zigira ku buzima bw'abanyagihugu n'ukuntu abantu bo kwirinda bituma iyo ndwara yaduka kare mu buzima bwabo reka hamwe n'ukuntu abantu bohindura bagaheba bimwe mu bintu byoba byihutisha izo ndwara mu bakiri bato no mu bageze mu zabukuru uyu nawe si uwundi ni muganga dr patrice barasukana muri aho dr barasukana
ego ndaho ndabaramukije ndabaramukije cyane rwose murakomeye ngaho
turakomeye ni vyiza cyane rwose reka tuje ku muzi w'ikiganiro naraheze iminsi hatangazwa amakuru y'abakiri bato abarundi haba mu mahanga eka no mu burundi bahitanwa n'indwara y'umutima hamwe n'izindi ziva ku muvuduko w'amaraso ibintu byifashe gute muri iki gihe
mwakoze kumva aka kanya abwira n'icyo mvuze kuri iyo ndwara y'umuvuduko y'umubiri w'amaraso ku bisanzwe jewe nk'uko mwayivuze umwigisha wa kaminuza nkaba nanonose ibyigwa kugira ngo turinde biraza kungora za neurologi neurologe ibijanye nibaza ko wabivuga neza kurusha jewe
ni ibyigwa bijyanye n'icyisozabwenge nivyo
hanyuma nk'uko muheje kubivuga kuri ibyo by'indwara y'ivugukanye umurindi w'amaraso twebwe twize ibintu by'imiti isozabwenge dukunda guhura n'indwara bita abc atake cerebrale kenshi na kenshi ikaba ibivuye kuri iyo givumbuka ry'umurindi w'amaraso si cyo cyonyine biba bivuye ku mbwa zashobora kuva no ku bindi mugabo ni kimwe mu bituma iyo ndwara ya dese ishika Eh, hano mu burundi rero ingene byifashe eh, nta kigwa kitaba ku rwego rw'igihugu kugira turabe urugero iyo ndwara ya dese igeze ko Eh, ibyigwa byakozwe ubu ari ibyigwa byabaye mu bitaro bimwe bimwe cyangwa ngaha mu gisagara cya bujumbura mbereye akarorero hari ikigo cyabaye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri cyabaye aha mu gisagara cya bujumbura Eh, turavye abantu bari baruye mu bitaro kubera iyo ndwara ya bese uhura eh, ku rugero twaronka nk'abantu babiri ku munsi urumva ugiye guharura uturura ari nk'abantu hafi amajana atanu eh, ku mwaka wose amajana atandatu hafi Eh, aho rero tuba dufashe abashoboye kuza ngaho i bujumbura n'abashoboye kugira icyo gi- igipimo gituma kibyemeza ko uyu mwana uwo muntu yarwaye iyo ndwara ya dese eh, bivuga yuko eh, icyo giharuro cyo twakwemeza koko ari iyo ndwara ingana uko kubera hari abantu baba bari ruguru eh, badashobora kuba baronse uburyo bwo kupimisha cyangwa n'abashobora gushika i bujumbura muganga ntibashoboye kuronka eh, uburyo bwo gupima izo ndwara muri abo Eh, mubona eh, dogiteri barasukana baba bafite nk'imyaka iri hagati ya ingahe
muri rusange eh, uhura ari hagati y'imyaka washaka ni hagati y'imyaka mirongo ibiri na mirongo umunani numva mugabo tugize eh, muri rusange uhura bari hagati y'imyaka nka mirongo itanu n'itanu mirongo itandatu Eh, mugabo hari n'aho uhura eh, ari bato tugeragere- eh, tugereranije n'ibindi bihugu twebwe hafatwa abantu bakiri bato u- ugereranije n'ibihugu bya koreya cyangwa ibya amerika vyoba Hafatwa- vyo- vyoba bi- biva kuki
icyo biva ko ni ibintu bitandukanye Eh, duhereye eh, ku nkomoko ku nkomoko y'iyo ndwara ya ya bese kenshi uhura eh, izo ndwara ya bese mumbabarire gato usigure gato iyo ndwara ya bese tuvuge ko to- iri mu mubiri hari igihe umutsi utwara amaraso itwiyo itembereza amaraso mu mutwe iziba Eh, aho niho bita abete isikemike ni ukuvuga uwo mu- iyo twiyo yazivye Ya- iyo rero niyo dukunda kubona hafi mirongo inani na bitanu ku ijana hakaba umugugira kabiri no- ni igihe umutsi utwara amaraso uturika aho ni hafi nk'ibice mirongo cumi na bitanu ku ijana Eh, turavye rero ikibitera igitera i- i- indwara ya ya AVC tu- twobishyira nko mu migwi ngi- ngi- nk'itanu icya mbere ni uko iyo twiyo itembereza amaraso ishobora ku- ku- ku- kugira nk'ibintu bimeze nk'ingese ikane- babita atherosclerose ika- nki- intimbatimba y'iyo twiyo ikaziba ako kantu rero kaba kaziriye iyo twiyo umwanya wari wose karashobora guhomoka agahomotse gaca kazibira eh, itwiyo itemereza amaraso ikindi kigira kabiri gitera iyo ndwara ya AVC ni ni igihe eh, umu- umu- afi- umuntu arwaye indwara y'umutima ugahura umutima kubera ari wo upompa amaraso ukwiragiza hirya no hino mu mubiri ugahura uwo mutima dutera neza ura- u- uraruha mu gutera Eh, ikindi cya gatatu ni uko ushobora guhura ariho utuntu eh, uduti duto duto natwo dushobora kuziba eh, tuvuye ku- kutugwara umuntu ya- yavukanye cyangwa utundi tu- tuntu tuzibira eh, i- iyo iyo iyo matwi yatembereza amaraso nk'uko rero dushobora guhura hafi nk'ibice nka mirongo itatu ku ijana ntidutore icyabiteye kugira ngo rero muri ibyo bi- ibice bitatu turabye abantu b'iwacu bitinda kubukira ukunda kubafata eh, ni- ni- ni indwara z'ibyuririzi ni ukuvuga eh, icya mbere ni indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso abantu benshi barashobora kuba ba- bafite ivumbuka ry'umurindi w'amaraso eh, ntibivuze cyangwa bakayifata minenege ugahura rero inzirikizi ishira iyo kugira iyo ndwara ya bese tugarutse icya kabiri ego tugabe- tugarutse kuri bya bitigiri mwashikiriza by'abafatwa n'izo ndwara mu burundi eh, twihweje ukuntu byifashe mu bindi bihugu byo ku isi cyane cyane biteye imbere kenshi na kenshi abafatwa n'izo ndwara baba barengeje imyaka mirongo itanu ariko mu burundi muri iyi minsi turaga- turamaze kumva ko abakiri bato cyane rwose bahitanwa n'izo ndwara byoba inkomoko yabyo ari ari
inkomoko nibaza nta kigo turagira ngo tunonosore neza mugabo inkomoko nyamukuru eh, ni iyo ndwara y'ubwonko kandi muhinde w'amaraso abantu bafatana iminegwe kubera ugahura eh, muganga yaramaze kumubona ko afite uwo murindi iryo bwonko kandi muhinde w'amaraso hama akamushyira ku muti kubera ari umuti azofata umwanya muremure tuvuge ubuzima bwiwe ugahura umuntu yemeye gufata uwo muti icya kabiri ni ni ibintu by'uko nkabuye ntarwaye n'indwara ya diyabete indwara y'isukari nabone bashobora gufata iyo ndwara ni minenegwe icya gatatu eh, ibi byo kunywa inzoga kutagira siporo kuduza ibiro eh, bimwe bita obezite kuduza ibiro ni kimwe na byone bishobora gutuma umuntu ashobora gufatwa n'iyo ndwara ya ya peseri
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na mbarubukeye toma muri aho toma
turaho turashima imana muri hega toma
eh, turi mu majyaruguru mu karere ka gakenke mu- birumvikana ko ari mu rwanda ni byiza cyane Eh, rwose um, eh, hari ikibazo nagize yego eh, ku bijyanye na zino ndwara zitandura ura- urabona ko zirimo ziribonekera mu- no mu rwanda hose zirahari ariko eh, mu- mu- mu gihe cyashize twa- twabaga tu- tuzi ko izi ndwara zi- zi- ziba mu bagwiza tuma cyangwa mu bakire ukumva ni indwara za- twumvaga ko ari indwara z'abakire cyangwa se abantu baf- bafite ba- ba- bafite amafaranga cyangwa se ba- abo twita ko ba- ba- akenshi bakora imirimo yo kwicara ba- ba- bakora imirimo yo kwicara cyane ariko ubu- ugasanga umubare munini wo mu ba- mu baturage usanga mu byo bakora u- u- ubuzi bworoheje imirimo yoroheje iyi iyi ngiyi ikoresha imbaraga ugasanga nabo barazirwaye imivuduko y'amaraso nyinshi byose byose n'amadiyabete ugasanga barabirwaye byaba biri guterwa n'iki ko usanga bibu- bibu- bibone- biboneka cyane mu mu- mu byaro byinshi
dr barasukana ikibazo ca toma
ndabyumva cyane eh, ndamushyigikiye kera abantu ntahe burundi cyangwa mu rwanda eh, abantu bene- bavuga yuko iyo ndwara ya besa ari indwara y'abakire ariko habanamba si indwara y'abakire ni indwara itandukira ishobora gufatwa ari wese Eh, icyo biva ko nyamukuru n'ibijya nadondaguye mugabo icyo twogira uwo ari we wese ko ko tumaze kubona yuko iyo ndwara ifata uwo ari we wese ni uko uwo ari we wese yoja kwipimisha akegera muganga amwegereye akipimisha akaraba ko ata ndwara y'ubwoko bwa munini w'amaraso afise akaraba ko ata diyabete afise tugahimiriza abantu uh, kugira siporo ukaguma wicaye icya gatatu tukaraba n'imirire ingene du- dufungura kubera hariho ibifungurwa dufungura ugahura biratuma tuduza ibiru cyangwa tuduza bijya bijya bita ibinure cholesterol mu mubiri wacu icyo kintu rero ni ikintu tuteza gushimikira ko kugira eh, twirinde iyo ndwara ya imvubuka y'umubiri w'amaraso ishobora gutera indwara ya- ya bisi Eh, twihweje ivyo bintu mudondaguye vyo bavyihucisha izo ndwara kunywa inzoga nyinshi eka kunywa nk'ibintu birimwo isukari kutagira ah, amakarashishi Imyimenyerezo.
kwimenyereza imyimenyerezo ikintu abantu bokwitwararika cane rwose bokwijijukira cane muri ivyo muvuze ni nk'ikihe ubwa mbere na mbere
ikintu cya mbere cyo kwijukira ni kwipimisha kubera eh, ni muganga azokubwira ati wewe eh, urukero uri ku rugero rungana gutya Ni- niticungira neza ashobora gushika ibi n'ibi n'ibi n'ibi icyo kintu rero tura- umaze kubona ko muganga amaze kubonana akabona ko ufite iyo ndwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso cyangwa ufite eh, indwara y'isukari ibyo bindi byose bica bikurikira ni ukuvuga kugira kwicukira kugira imi- imyimenyerezo ikarashishi eh, ku- kugabanya ibiro ibyo byose bica bikurikira ni ukuvuga ikintu cya mbere rero uwo ari we wese yaterwa akorana na muganga wiwe akamupima akamupima rimwe kabiri akaraba ko ata kabazo na kamwe ku mubiri wiwe mu mubiri wiwe afise
ikibazo co kubona muganga cifashe gute mu Burundi cane cane ku banyagihugu baba nko mu bice vya ruguru y'igihugu hagati mu gihugu
kubona muganga bajya atari bajya abaganga baminuje birashoboka kubera dufate nk'iyo ndwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso no ku ivuriro ritoya bijya santire do sante ujya mu foroma arafite igipimo gishobora gupima urugero rwa tansiyo yiwe kuri iryo vuriro nyine rya ruguru hariya barashobora gupima igisukari mu maraso ibyo bipimo rero birashoboka n'ahantu kure kure mu gihugu nk'uko mu rwanda babyita mu cyaro cyangwa twe tukabyita tuti ruguru birashoboka ko umuntu ashobora kwipimisha hanyuma bamaze gupima cyangwa bakabona ibiharuro biteye amakenga ntibimeze neza uwo muforoma aca kurungika ku rugero rukurikira ni ukuvuga tubona n'umuganga ibyo bita generaliste hama generaliste nawe amaze kubona ko biteye ikibazo akakurira ku muganga w'umusipesialiste mugabo umugeneraliste arashoboye arashoboye kukuvura by'imfatakibanza kugira imbere y'uko umubonana na muganga yabinonosoye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na laurent iki Laurento muri aho ndumva telefone ya Laurent isa n'icitse reka tugaruke kuri mwe Dr Barasokana nashaka mutubwire mwihweje nk'uko twabivuze ibitigiri vyongera mu bantu abafatwa n'izo ndwara bakiri bato murabona ko hakwiye kuba nk'isekeza ryo kumvisha cyane cyane ayo makuru kenshi na kenshi yaratangwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bimwe mwavuga byotuma birinda izo ndwara cyane bagabanya ukuntu zobafata murabona ko hakwiye kuba nk'isekeza ryo kumvisha cyane cyane abakiri bato kandi abakuze ko mu gihe bahinduye ukuntu bafungura ukuntu bigenza ukuntu ibyo bafungura ibyo banywa murabona ko iryo isekeza nk'ibyo bikwiye ryaba ritatanguye
yego cyane iryo sekeza rirakwiye kugira bahimirize abantu abantu kumbure harabicwa no kutamenya ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza roho nyinganda sida biciye ku mugambi w'ubushikiranganji kurwanya indwara zitandukira barasanzwe babikora mugabo nibaza ko batabikora ku rugero rushimishije kubera kumbure uburyo bakehana barakwiye rero guhimiriza gutegura ibiganiro bagatuma ko abahinga bagategura amahuriro bagategura ibintu byohimiriza abantu kwijukira ibyo bintu byo kwirinda izo ndwara zitandukira kubera izo ndwara zitandukira ni izo mu nyuma ziza gutera izo ndwara za abese birakenewe cyane ibikorwa byo gukora birahari kugira ibiganiro kugira abantu n'umuntu ari kure hariya ruguru amenye yumve ingene yo kwirinda kubera hari abantu benshi bapfa kubera kutamenya kutamenya amakuru kumbure kubera ataronse umuhinga bimusigurira ibyo bintu biba bikenewe cyane cyane rwose nibaza ko ari ikintu cyo gushimikira ko cyane yego hari kandi n'amakuru reka ibintu byatohojwe siyantifikima reka abahinga banonosoye bavuga ko kenshi na kenshi nk'indwara y'umutima ishobora kuva no mu muryango ibyo bintu mubisigura gute cyangwa byifashe gute
yego hari urugero ndabona si urugero rurerure cyane ni hafi ngira nk'ibice nka cumi hagati ya cumi na cumi na bitanu ku ijana uhura mu muryango umuntu ashobora kugira iyo ndwara y'ivumbuka ry'umubiri w'amaraso ni ibintu twakwita ko ari indemanwa ugahura ayo matwi yatembereza amaraso ntarekura ntatembereza amaraso neza ibyo rero bipfa tuvuga ko ari nko mu bwoko bw'uwo muntu kandi rimwe tuvuga iwacu gahura gahura amaraso ntatembera neza ari akantu twakwita karonda kavuye ku muntu yagiye arabaho n'abamukomokako ibyo rero birashika mugabo igiti kiri hafi cyane igiti kiri hejuru ntibashobora kurwara iyo ndwara byiyadukije gutyo tutabona icyo ivuyeko mu kanya turavuga cyane ku bimenyetso ibintu vyerekana umuntu ashobora kuba yofatwa n'izo ndwara ndabasaba mu bidushikireko ariko imbere yaho bikaduha ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika diomede dani habimana muri aho
ego n'amahoro muri hega diomede
turi bujumbura ni vyiza cane rwose ikibazo c'imviro turi kumwe na dr barasukana
ego akabazo nari mfise yego
na- na- nashaka kumenya mbega umuntu w'imyaka mirongo itatu n'itanu gushika ku mirongo ine arashobora kugira ikibazo cya hypertension nimba yokigira nibihe bimenyetso nyamukuru yobona
Eh, murakoze ikio- reka ico kibazo tukimushikirize yari yabiciye hirya no hino gato yavuga ko eh, kenshi na kenshi abafatwa n'iyo ngwara bari mu myaka mirongo ibiri gushika ku iduga hejuru reka dr eh, barasukana agira ico akubwiye kuri ivyo bibazo bibiri mubajije n'ibimenyetso vyayo
Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo cya diomede abajije ko umuntu a- ari hagati y'imyaka mirongo itatu n'itanu n'imyaka mirongo ine ashobora kurwara iyo ndwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso yego cyane irasoboka naho igitigiri atari umurengera mugabo iyo ndwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso birashoboka ko eh, abantu bari hagati y'iyo myaka bagira iyo ndwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso Eh, bivuga yuko rero bamaze kuyigupima eh, urabonera muganga wawe kugira atangure ku- kuguha umuti hakiri kare eh, agukingire ntugire inzirikizi zindi mbi zijyanye n'uwo- n'iyo ndwara yawe
hari abavuga ko kenshi na kenshi abagwaye ingwara y'umutima canke igihe bagomba gufatwa no- na AVC ata bimenyetso babona hari ibindi bimenyetso by'iruhande umuntu ashobora kubona ko ah, iyo ngwara ishobora kumuhitana mu kanya aga- agasindira kwa muganga
Du- duhere ku bwi- ku ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mugabo nababwiye yuko ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ni kimwe mu bishobora ni- ni ki- mu- bo- navuga nti ibyuririzi bishobora gutuma umuntu agira indwara ya abc Eh, cyane cyane duhereye kuri iyo ndwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso urashobora kugira ibintu byo kumeneka umutwe urashobora kugira ibintu byo kugira ibizunguzungu urashobora kugira ibintu byo ku- kumva uh, ut- utabona neza mugabo ibyo hari n'abashobora kutagira ibyo bimenyetso mugabo upimishije ukaza ubona eh, i- igipimo kiri hejuru ngarutse rero ku ku kimenyetso ci- ku bimenyetso biranga indwara ya abc eh, ni ibimenyetso biza giturumbuka si ibintu si ibimenyetso bigu- biguteguza Eh, ntaho bibabarije ni uko biza giturumbuka ikintu cya mbere ni uko ushobora kubona nk'umuntu agize eh, uruhande rwo mu maso rwaye pararize Eh, eh, ashobora kuba pararize mu maso ashobora kuba pararize ukuboko ashobora kuba pararize n'uruhande rw'umubiri icya kabiri ni uko ashobora kugira ikimenyetso cy'uko yanka kwabuga bije guturumbukamo ariko muravugana ukazibona byinshi birazi ko avuga cyane agatangura kudidinganya icya gatatu ni uko ashobora kumva ku ruhande rw'umubiri yikoze ko ntiyiyumvira kumva umenga arafite ibinyanya haba ku itama haba ku kuboko cyangwa uruhande rw'umubiri ibubafu cyangwa iburyo akumva arafite ibinyanya icya kane ni uko ushobora kugira ibintu byo kumeneka umutwe umutwe bijya biturumbuka wari umeze neza wari wiruhukiye cyangwa uri kurakora akazi ka misi yose ukajya wumva eh, hanze umutwe utahorana udasanzwe nk'uko byahora bimwe ukajya wumva umanitse umutwe biturumbuka icya gatatu ni nk'uko ushobora kumva icya gatanu nako ukajya wumva biranze ko utambuka utambuka nk'ubu uri mu guhusha utamu uri kuragenda uga- ukagenda urahusha ukamenya ni umuntu aborewe ibyo ni byo bimenyetso nyamukuru bishobora ku- gushikira uwo ari we wese eh, kandi n'ibintu biza giturumbuka eh, aho rero bisaba yuko uwo kwihutira kwa muganga akwegereye eh, kugira tu- batangure kuvura hakiri kare tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na valentin ndacayisaba muri aho murakomeye mahoro neza amahoro neza muri higa ndayisaba ndacayisaba mbo jewe ndi ngaha i burundi mu kirundo ku ntega ni vyiza cane rwose telefone yawe yumvikana neza cane rwose murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga ku ngwara y'umutima
cyumviro nagira nshikirize eh, nagira ngo mbanze ndakuramutse wewe ngaho oh, kw'ijwi rya amerika ndamutse n'umutumire ndanabashimira cyane ku biganiro bimwe nk'ibi mukunda gushikiriza kuko usanga ari inkoramutima ku banyagihugu twese akajya gahe usanga tubyungukira kuko biradukora ku mutima natwe nari turakuramukije nabonye eh, nari nabonye ko mwashimiki- mwashimikiye ku ngwara y'umutima ihitana abantu benshi muri kino gihe yego
ku bisanzwe muri kino gihe usanga nyine indwara mwene izo ziriraye aho usanga kandi nk'abantu nkatwe twibera ino ino mu rutoke usanga n'ubuvuzi butaratera imbere cyane usanga zihitana abantu benshi mu kinyigiro bamwe nti- ntitunabitahure kubera ko usanga n'uburyo ari a- a- a- ari bukeye cyane nagira ndamubaze eh, nk'amavuriro mato mato burya indwara mwene izo yoba azivura nk'akarorero nk'aya masantente sante njyewe nkunda kwibaza niba izi ndwara zivurirwa mu mavuriro maku- manini manini hama nongere ndanamubaze mbega nk'ibimenyetso umuntu atarafatwa ngo ata- atararemba yomenyera ko iyo ndwara ni nk'ibihe kugira ngo eh, aho usanga umuntu agendana ibimenyetso ata- atazi ngo biva kuri iki biva kuri iki akashaka akivuza za malariya akivuza ibici inzoka ngo ni inzoka kandi ari imwe n'izo ndwara no gupfa umuntu akanderuka agapfa umuntu amenya ibimenyetso by'umuntu atararemberana cyane byoba ari sawa Bo, murakoze rwose murakoze ampe uti- inyishu kuri icyo kibazo murakoze ndacayisaba hari ikibazo cya kabiri asa n'uwacishyuye mugabo mugume hafi aragisubiramo kugira ngo nibaza ko wowe utari kurumviriza ariko aragusubiriramo hanyuma reka tumuhe ijambo atangure ku kibazo cya mbere
Eh, murakoze cyane icyo kibazo cya valentin eh, eh, ku bisanzwe i- icyo twu- hari hari ma- mu mavuriro mato mato icyo bokora ni uku- ni ukurondera ibyo bi- ibyo bintu by'ibyuririzi ni ukuvuga gupima ko umuntu adafite igihombo kari murindi w'amaraso bagapima ko ata- ata gisukari afite bakabona ko a- afite ibiro by'umurengera barabye eh, uburebure bwiwe ibyo ni ibintu bashobora kugira hiyo mu ma- mu mavuriro mato mato hama agaca guha impanuro Eh, uwamaze gufatwa nawe eh, byo- byogora kuvura neza hariya mu mavuriro mato mato kubera eh, birasaba ko hari ibipimo bateza kugira nk'igipimo cya sikaneri yo mu mutwe eh, igipimo c'u- c'u- ca ekografi y'umutima ivyo vyogora ingene mu mavuriro mato mato eh, bo- bo- bo- bomuvura mugabo turashimikira ko kugu- kugukinga Eh, iyo- i- i- i- ku kuvura ko gukinga la prevention nicyo dushimikirako cyane kubera bamaze kugukingira bituma niyo ndwara idashika urumva rero mu ivuriro ritoya barashoboye ibintu byinshi cyane kubera barashobora gupima ibyo bumbuka ry'umurindi w'amaraso barashobora gupima indwara y'igisukari barashobora kubona ko ufise ibiro by'umurengera barashobora guhimiriza eh, kugira ikarashishi barashobora guhimiriza guhera itabi bashobora guhimiriza ibintu byinshi cyane ibyo rero nibyo nyamukuru ko yaribyo ariyo nkomoko y- y'iyo ndwara ya bese maze Dr.
hepfo rero kujya Sabe?
duga ku ijambo
Eh, maze gushika hepfo ibimenyetso eh, avuga ati hari ibimenyetso nyamukuru ba- u- byotuma eh, uja kwa muganga unyaruka nabivuze bi- biza giturumbuka mugabo hari aho uhura eh, haje nk'ubu biragufasha giturumbuka ukaza wumva biranse kuvuga cyangwa ukaca wibaza ngo wowe n'ibintu bisanzwe ibyo ni ikimenyetso kiba ki- ki- kikumenyesheje ko hari ibintu bitari bitari kubigenda neza Eh, cyangwa ukumva ukuboko kuramaze nk'isaha yose utagukonza utaku- utakuduza cyangwa ukaza ubona mu maso eh, umunwa urakikamye ibyo bintu bitarakomera uca wiruka kwa muganga eh, bakakuvura bakagupima bakabona ku- kuguha umuti eh, ba- babonye indwara yawe urumva naho bijya biturumbuka hari ibimenyetso bishobora kuza buke buke bije buke buke naho eh, biba bigukebuye nawe ubundi uje kwa muganga kizira gufata minenegwe ikimenyetso icyo ari cyo cyose keretse muganga ari we wabikwemeje ko ari ibisanzwe mu bantu bamaze kwerekana ibyo bimenyetso bafashwe eh, icaduka aho bari bakanyarukira kwa muganga barashaka kuvurwa nk'uwari amaze gutakaza uburyo bwo kuvuga cyangwa ubutiyumva ku mubiri bigasubira bikagaruka agasubira kugira za fakite zo kuba ashobora kuvuga
bino bihugu cyacu ni- hariho urugero tutarashikako ariko ibyo dushobora turashobora kugerageza tuka- tukamuha imiti ijyanye n'uko n'ubwoko bwa vese yagize bigatuma umuntu ashobora ku- ku- kugarukana inguvu z'urwo ruhande ruba rwababaye birafata igihe ariko bira- biragaruka nk'aba bakiri bato eh, iyo tugize imana ntibibahitane eh, turagira icyo bita kinebya ibintu byo kugorora bakagorora uruhande ruba rwamugaye bira- hagati y'amezi abiri n'amezi atatu kenshi umuntu aba ashobora kuba yasubiye kuba no kumera neza ni ukuvuga akavuga buke buke bikaza biraza buke buke ni ibintu bishoboka iyo umuntu agiye kwa muganga hakiri kare n'ibyo byo kugorora bigatangura hakiri kare kubera eh, uko utangura kugorora utevye niko eh, kugarukana inguvu bizotugora
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na twagira yezu marcel marcel muri aho
muraho neza frederic nkundikize turi aho turakomeye nawe uri aho
yego natwe turakomeye mbereye i kigali mu rwanda ni byiza
A- ariko n'umutumirwa namuramukije byisubiye nawe namuramukije rwose
ego ndashaka kubaza Arakumva.
ikibazo kimwe giteye gitya indwara y'umuvuduko w'amaraso iyo umuntu ataramenya ko ayirwaye usanga nta kibazo afite n'ubwo uburwayi buba burimo kandi abugendana noneho yamara kujya kwa muganga bakavuga bati urwaye umuvuduko w'amaraso kandi uyu muvuduko wuriraho indwara izi n'izi indwara z'umutima za ndwara zose ziterwa n'umuvuduko w'amaraso hari kondisiyo muganga ahita amuha va ku nzoga va ku munyu kora siporo rya imbuto n'ibindi n'ibindi n'ibindi n'ibindi ugasanga umuntu wari umenyereye wenda ibintu bishaririye bahita bamuha amasukari kandi na ya masukari hari ibyo yangiza mu mubiri ukabona bimuhuse vuba ahita anogoka agahita apfa mbese agapfa vuba nkibaza nti yaba byabiterwa n'ubwoba bwinshi ahita agira guhita apfa byaba biterwa n'uko igihe cyari kigeze indwara imenyekanye yaramurenze kuko hari igihe umuntu aba amaze imyaka mirongo ine mirongo itanu yifatira agacupa ke mu rugero arya umunyu nta kibazo ubwo burwayi bugendana ariko hari nta bidasanzwe noneho babimutegekera kubahiriza ya mabwiriza ya muganga uko yamutegetse nabyo bikamuhuta kuko ka- ka- bwa buzima aramenyereye kubamo buhise buhinduka gira gite bikaza biruhura aho ho umuntu yavuga ko biba byatewe n'iki ni ukwiheba bukabije cyangwa hari ikindi kindi kidasanzwe kuko dufite ingero z'abantu bagiye bavanwa ku byo bari basanganywe basaziyemo barwaye ariko bakomeye ariko noneho batangira batangira kubahiriza ababwiriza ya muganga meyu inzobera zigahita zivuga ngira ikibazo kuri ibyo bintu ari nabyo bituma hari abantu benshi batinya kujya kwivuza ngo n'ubundi ndayizi ko ndwaye isingiye kugenda ngo mpite muhukirako ugasanga abantu benshi bafite impungenge zo kujya kwipimisha indwara zimwe nk'izi ngizi zitandura murakoze murakoze twagira yezu marcel docteur mu ce hirya ni- no hino icyo kibazo cya marcel
Eh, murakoze cyane Eh, njye nibaza yuko eh, umurwayi iyo yayaje neza na muganga wiwe akamubwira indwara yiwe akamubwira ingene ifata ingene yokwigenza eh, aka- akamubwira ingene yofata umuti ibintu byo kunanuka eh, ntako byoza Eh, ni ukuvuga eh, ubwo ni ubwoba ni ukuvuga nibaza ko uwo muntu ntaba yakiriye neza indwara yiwe ngo amenye eh, ingene yokwigenza Eh, ku bisanzwe mm, ntaco bi- bi- ibyo bimenyetso byo byo guta ibiro kugira nti ntacyo bipfana n'iyo ndwara ya- y'ivuguka y'umurindi w'amaraso eh, aba yagize kumbure icyo ni ikindi kiri iruhande cy'uko atakira indwara yiwe neza atamenya ingene azigenza Eh, umuvuganye neza na muganga akakubwira nyine ukwigenza ntako ibiro by'umurengera ku buryo abantu bose bo hanze babona yuko urwaye umuvumbuka ry'umurindi w'amaraso kubera mu bimenyetso by'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nta na hamwe ibiti ibiro birimo Eh, nshatse kuvuga nta- nta kimenyetso cy'uvuga ko iyo wataye ibiro bivuga ngo urwaye ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mugabo wataye ibiro kubera stress kubera uta- utakiye neza iyo ndwara birashika ibyo nabyo urabona na muganga mugasubira mukavugana akakubwira akaguha impanuro ntangeka eh, uraduza ibiro ntidukeneye kugira ibiro by'umurenge kurengera kandi ntacyo bimaze maze ugiye kwa muganga hariho urugero dushobora kugira tukaraba tuti ibi biro birahwanye n'uburebure ufite ibyo nabyo nibyo tuba dukeneye nta kugira ibintu by'umurengera rero eh, u- u- ibiro by'umurengera eh, tugeranije na- n'uburebure ufite Eh, twihweje ikibazo ca twagirayezu marcel eh, urabona ko hoba hariho nk'abantu bashobora kuba ari bake bafise amakenga bavuga ko bagiye kwa muganga n'indwara bari bafise ishobora kuca yunyuka bagapfa nk'uko yabivuze abo bantu biyumvira gutyo mu akamumu waterana kahe
Eh, turabahimiriza cyane yo kuza kwa muganga Eh, ni ukuri turamaze kubona nko kwa muganga eh, ba- babonye umuntu yambaye ijya mpuzu yera umutima ucurahuka uwo twabapima ugahura ibipimo bigera hariya hejuru ibyo bibaho Muga- abo nabo tuca tubahimiriza gupima eh, tukapima nko muhira batekereje tukaraba ingene bimeze abo bantu nabo batumye kwa muganga oya kwa muganga ahubwo niho niho soko soko ry'amakuru meza niho soko ry'ubukiriro turabahimiriza ahubwo ahubwo uguma muhira u- ufite amakenga utazi n'icyo urwaye wogenda kwa muganga mukavugana na muganga akamusigurira ukamubaza ibibazo ukisanzura eh, ni- ni- niyo stress ukayimubwira hama akaraba icyo yokora kugira eh, uwo mwitwariko ufise eh, ugabanuke nibishika kandi turabibona mugabo eh, ugumye muhira hoho bizo- uzo- indwara izokomera bizogusonga gusumba vyoba vyiza ahubwo wegere kwa muganga ukayaga na muganga aka- akaguha amakuru nyayo y'ukuri
turiko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na sirilo muvunyi muri aho muvunyi muvunyi muratwumva ndumva telefone ya muvunyi itariko irumvikana sirilo muratwumva Uh, turasubira guhamagara Cyril ndumva ko hari ariko nibaza ko atari hafi ya telefone yiwe tugarutse kuri mwebwe eh, Dr eh, Burasukana hari nkuko twabivuze uburyo bwo gufasha abantu bafashwe n'umuvuduko w'amaraso canke umutima eh, bafashwe icaduka bakanyarukira ku bitaro reka tuvuge nko mu gisagara ca Bujumbura hari ibitaro vyinshi ibitaro nka byose birafise uburyo bw'uca bufasha bifasha buno nyene umuntu ashikiwe n'ivyo bintu
Eh, murakoze cyane Eh, siko biri siko biri Eh, ibipimo ibyo dushobora kugira cya mbere ni uko tubona indwara urwaye mu bitaro byo ngaha i bujumbura barashobora kubona eh, ko wagize kumbure iyo ndwara ya bese mugabo eh, uburyo bwo kwipima akabyemeza koko icyo kintu ari cyo eh, biracagoye nungaha mu gisagara cya bujumbura ibitaro bishobora guca bipima bipimye bifise kiriya gi- gipimo citwa scanner eh, ni ibitaro bitatu eh, ibitaro bya kira hospital ibya bya tanganyika clinic n'ibitaro bya semseka Eh, ntibikwiye ntibikwiye uravye eh, a- aba- ababikeneye ukaraba igiciro si igiciro c'u- c'ico gipimo abarundi bose bashoboye kwirira ico gipimo urumva haracyariho eh, ingorane eh, yo kwivuza eh, no kuvura abo bantu
reka tugaruke kuri sirilo muvunyi ndabona telefone yiwe eh, isubiye kuboneka Ah, si muvunyi muri aho
yego muraho muraho yego turi aho murafite ikibazo murafite iki- muri hehe ubwa mbere na mbere
Eh, ni kwizera ahmad ntabwo ari piro ni kwizera ahmad mu karere ka rulindo umurenge wa buyoga
ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite iki- iciyumviro
ndafite mfite ikibazo nagira mbaza umutumirwa ese na- eh, ko dusanzwe tubona ko bene izo ndwara zituma indwara z'umutima cyangwa se indwara z'umuvuduko w'amaraso zikunda gufata abantu bakuze bari nko mu myaka mirongo itandatu mirongo irindwi miro- ese na- umuntu waba uri mu tonde y'iyo myaka afite nk'imyaka mirongo itatu cyangwa se makumyabiri wenda mirongo itatu arashobora kuba yahura n'icyo kibazo cy'indwara z- z'umuvuduko w'amaraso ese nimba ahuye nazo wenda yakora iki cyangwa se ni ibiki twakora kugira ngo tube twakwirinda ingaruka nk'izo ngizo ikibazo cy'indwara y'umuvuduko w'amaraso ni gute ni ibiki rwakora nk'urubyiruko Se ni iki bari gukangurira abantu bakuze kugira ngo babashe kuba icyo kibazo cyagabanuka ni iki kibazo nagira ngo babaze murakoze kwizera iki ni ikibazo kiguma kigaruka ah, naho eh, muganga yamaze kugica hirya no hino nashaka kuri ngaho kuri telefone yawe wenyine akubwire akwibutse ibintu byakorwa n'ukuntu byifashe
murakoze cyane Eh, nashaka gushimikira kuri icyo kibazo urumva abantu benshi bibaza yuko umuntu akiri muto asho- agashobora kugira iyo ndwara y'imvunguka y'umurindi w'amaraso ariko siko biri uwo ari we wese arashobora kugira iyo ndwara y'imvunguka y'umurindi w'amaraso Eh, icyo twakora rero urumva bamaze kugupima muganga wawe amaze kugupima ni ukumva- ukumviriza impanuro uhabwa na muganga wawe I- impanuro ya mbere ni iyo ku- gufata umuti bamaze gupima babona ko urwaye iyo ndwara ni ugu- ni ugufata umuti icya kabiri ni uko hariho eh, ingene ubaho eh, ingene wobaho Eh, mu buzima bwa minsi yose uca tuguhimiriza kugira ikarashishi ugata ibiro nsanga wari ufite ibiro byinshi ugahagarika inzoga ugahagarika itabi Eh, ibyo nyamukuru bishobora gu- canke utundi turwara tuba tuhari ushobora kuba ni diyabete ugafata uwo muti wa diyabete ibyo bintu rero turabishimikira ko cyane kubera naho abakiri bato ari bake ba- bashobora gufatwa niyo ndwara y'imvunguka y'umurindi w'amaraso si ukuvuga ko ari ubusa Eh, barahari mugabo ni bake mugabo abo bake nabo dukeneye kubakingira cyane cyane turabye i- n'iwacu mu bihugu by'iwacu abirabure bafatwa bafatwa ari eh, n'iryo vunguka y'umurindi w'amaraso bakiri bato ugereranije na- ah, na- n'abazungu Eh, bivuga yuko rero iyo ndwara irabaho ukiri muto icyo wokora ni ukwegera muganga wawe kaguha impanuro ugafata umuti uka- ugahi- ugahindura eh, eh, imiterere y'ubuzima bwawe
reka duhe ijambo eh, ubundi bunywanyi radiyo ijwi ry'amerika emmanuel eh, wilson mu kanya turaza ku- turaguha ijambo nawe reka tubanze duhe ijambo Im- emmanuel muri aho emmanuel
Eh, muraho cyane ndabanezerewe rwose ndakunda gutanga ah, gwa- kubaza ibibazo ku mu kiganiro murisanga ni byiza cyane rwose Ah.
urafite ikibazo Eh, Eh, du- ndashaka du- kubaza ikibazo uwo muganga yego
Eh, ndatekereza inaha muri afurika kubera kugira intambara nk'inaha cyane cyane mu biyaga binini kugira ibiba intambara ubukene eh, ni- n'ibindi bibazo bitari bimwe by'ubuzima eh, ndatekereza ko bishobora kuba ba- bajya bavuga ko bishobora kuba byagira ingaruka kuri uwo muvuduko w'amaraso cyangwa indwara y'umutima muri rusange Uwo muganga afite icyo yabidusobanurira ko ikindi kibazo ndabaza nk'inaha mba ika muri uganda bagira inka nyinshi cyane bakunze kunywa amata bigatuma abantu bagira umubyibuho ukabije ibyo nabyo bishobora gutera umuvuduko w'amaraso murakoze murakoze emmanuel ibibazo byiza dr duga ku ijambo
Eh, murakoze cyane eh, ibibazo byiza cyane Eh, iyo umuntu ah, abaye mu buzima burimo umwitwarariko eh, muri ibi bihugu by'intambara muri ibi bihugu by'ubukene ni bimwe mu bintu bishobora gutuma eh, bituma ugira iyi iyo ndwara y'umuvumbuko w'umurindi wa- eh, ivumbuka ry'umurindi w'amaraso hakiri kare ni ukuvuga birumvikana yuko iwaraye utaryamye iyo rero utagira aho uryama iyo wama mu ngwano ivumbuka ry'umurindi w'amaraso rirashobora kwaduka kubera iyo stress urimo ibyo rero birasobanura ni kimwe muri cumi kwita facteur de risque ishobora gutuma i- i- iyo ndwara yibonekeza hakiri kare eh, kandi kumbura igashobora gutera n'inkurikizi eh, eh, ni- inkurikizi mbi bivuga yuko rero ibyo ntawo bideha ni iby'ukuri eh, ubuzima eh, bubayabaye ni ubuzima bw'intambara ubuzima bw'i- bw'ubukene birashobora gutuma umuntu ah, agira imvugo iri muri iryo maraso kubera oh, ubwo buzima bubi nyine ingaruka ikibazo cyo kigira kabiri iki cy'umubyibuho munini yego cyane eh, kunywa amata ntibivuye kuri kuri ayo mata y'inka gusa bibaza ko biva no ku bindi bifungurwa umuntu afata mugabo eh, turahimiriza abantu eh, gu- guteka amata mbere yo kuyanywa kubera eh, haba harimo n'iyindi mikorobe ishobora gutera utundi turwara eh, gufungura rero birasaba yuko ufungura ni byiza mugabo ugafungura ibintu bigereranye bishobora gutuma utaduza ibiro uramutse udugije ibiro naho ukabyitwararika wowe wabonye ko ibiro byawe byaduze ukabyitwararika kugira ngo bikudugane kubera bimaze kuduga bitera byakimo by'umubiri bituje ibyo bikibinuwe cholesterol bishobora gutera diyabete bishobora gutera n'iy'umuvuduko w'umurindi w'amaraso byaba byiza rero umuntu yikondoroye hakiri kare mbere y'uko ibiro biba umurengera tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na wilson muri aho
yego turaha muri hehe ga wilson
nzohera wilson nairobi ni byiza cyane rwose ikibazo cy'imviro turi kumwe na muganga yanonosoye ibyerekeye indwara y'umutima reka n'indwara y'umuvuduko w'amaraso hamwe n'ibindi duga ku ijambo
yego mfite ikibazo kuri dogiteri iyo umuntu arwaye iyo ndwara iyo bifata nko gute cyangwa ni ibiryo bitera iyo ndwara umuntu amenye ingene yobyirinda cyangwa iyo umuntu yamaze kuyirwara cyangwa afite umuntu ayirwaye iyo bimufashamo gute cyangwa iyo ndwara yaba yandukira
murakoze wilson nk'uko twabivuze ibibazo byinshi biragaruka ariko naho dogiteri yaba yabiciye hirya no hino babibajije bakereye ayo makuru reka dusabe kandi dogiteri barasukana agira icyo amubwiye agira icyo abwiye wilson
arakoze wilson nagomba mpera ku kibazo cyiwe cya nyuma kubera niho n'abandi batwumviriza bomenyera amakuru nyayo indwara y'ivuguka y'umurindi w'amaraso si indwara yandukira ni ukuvuga ubonye mugenzi wawe ubonye inshuti yawe ubonye uwo ari we wese afite indwara ivuguka yo umurindi w'amaraso si indwara yandukira urasaba kumufasha n'umufasha haba namba nta kimenyetso na kimwe kivuga ko iyo ndwara yandukira hanyuma umaze gufatwa n'iyo ndwara nohera inyuma nkavuga ntitwogerageza kwirinda ibyo bintu nadondaguye indwara ivumbukira umurindi w'amaraso indwara ya diyabete ibintu byo kuduza ibiro kugira ikarashishi kenshi guheba inzoga guheba itabi kugira iyo ndwara ya abc ntidushikire ibyo rero byo dushimikira ko kugira twirinde bishoboka byose dukora icyo dukora cyose kugira iyo ndwara ntidushikire bimaze kudushikira naho ni ukubyakiruka umuntu akajya kwa muganga umaze kujya kwa muganga abaganga babinonosoye akaradiologi cyangwa abanehologi barakuvura bakaguha imiti bakaguha impanuro bakakwereka ingene wokwigenza mu buzima bwa minsi yose bakakurungika n'aho bakugororera kugira ushobore gusana mu buzima bwawe bwa minsi yose birasabwa rero umuntu arwaye ahuye n'iyo ndwara ko aronka abamufasha kugira bashobore kurokoka agarukana ubuzima bwiwe birakenewe cyane
murakoze dogiteri aha tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na n'umunywanyi w'iradiyo yacu richard livingston muraho richard muje ahantu muje ahantu hamwenyene reka turasaba ko richard twasubira kumuhamagara ndumva telefone yiwe iri ahantu hari induru nyinshi richard munatwumva reka richard tube turamuretse gatoyi tugaruke kuri mwebwe dr barasukana hari abantu benshi nk'uko twabivuze baza kuritora mu bitaro reka kwa muganga abo muhaye impanuro musanze bafise ukuntu bashobora gufatwa n'izo ndwara mu buryo bworoshe iyo mubahaye impanuro iyo mubahaye imiti hariho uburyo ibitaro cyangwa abaganga bafise kugira ngo bagume bakurikirana abo bantu babone ko nk'iyo mwabasabye kugabanya ibiro abo bantu murabatuma ko bakagaruka haheze nk'amezi kugira murabe ko ibyo mwabasabye bariko barabikurikiza hari n'ikibazo cya asiranse hoba hari abanyagihugu batinya kugaruka kenshi kwa muganga n'aho baba babahaye imiti eka n'izindi mpanuro
murakoze cyane ku bisanzwe twebwe kwa muganga uburwayi cyane cyane bajya bafite indwara zitandukira no communicable disease eh, turabasaba yuko kira mezi abiri aho tuba twatevye twobonana kugira turabe ingene vyifashe tugire igipimo turabaho kigeze atubwire ingene abayeho n'umuti twamuhaye turabe ko wamufashije aho ashobora gufata umuti ugahura atuma agira ikimenyetso iki n'iki n'iki kubera bivuye kuri ese segonderi y'uwo muti ibyo byose bikeneye ko tuba tubasaba yuko baza baraza kwa muganga wabo kugira bayage barabe ico bohindura mu buzima bwi- mu buzima bwabo icyo kugira umugabo kiragabanuka kubera iki kubera ababishoboye ni nk'abo ngaha mu gisagara cya bujumbura uwa ruguru biragora itike uburyo bwo kumanuka ugahura rimwe wamuhaye randevu yo mu mezi abiri aje nko mu mu mezi atatu ane atanu Eh, rimwe na rimwe rero urakaza inyuma y'umwaka Eh, kandi ibyo ntibiraba indwara y'ivumbuka mu rindi w'amaraso gusa biraba izi ndwara eh, zitandukira icya kabiri mwari mutubwiye ni ibya asiranse iki ni ikibazo nyamukuru cyane cyane cyane ngaho i burundi ikintu cya asiranse kubera izi ndwara zi- eh, z'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso diyabete n'izindi izi ndwara zitandukira bisaba yuko umuntu afata umuti ubuzima bwiwe bwose Eh, biratugora rero cyane urawubwira uti uyu muti ugafata ubuzima bwiwe bwose bwawe bwose ugahura kugura- kuguma agura umuti kira kwezi n'uburyo bwiwe afise ni- amikoro afise ugahura biragora cyane nicyo gituma rimwe na rimwe uhura arasiba ukwezi agasiba iminsi bigaca bituma ya ndwara nayo ikomantara igaca itera izindi izindi komplikasiyo ibyo rero nziko nabivugira hano mugabo turasaba n'ukuri abijejwe baraba ingene abanyagihugu boronka asiranse kugira bashobore kwivuza eh, turonke eh, abenegihugu b'amagara meza ba- bashobora gu- gu- guteza imbere n'igihugu kubera urumva dufise ah, abenegihugu b'amagara make biragoye ko aricyo twabasaba ati urwiza umwimbu ntabwo urwiza umwimbu kandi arwaye Eh, urumva ni ni ibintu biba- bica biba urusobekerane bisaba yuko eh, u- u- ugira u- ubufasha kugira bashobore kuronka imiti cyane cyane kuri izo ndwara zitandukira nziza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na erika muri aho
muraho neza turi aho muri hegaye erika
yego muri hehe
mberereye mu karere ka nyarugenge ubu ngubu niho turi kuvugana ndi ni byiza cyane rwose akandi kazina kawe ninde
erike makitu maktu ni byiza cyane rwose ikibazo cy'imviro
nubwo ngiye mu kiganiro nsa n'utinzeho gatoya nashaka kuvuga eh, twebwe urabona nk'inaha ngaha kuri iyo ndwara mwavuze y'umuvuduko w'amaraso abantu bama- bamaze iminsi bayirwara tumenyere ko ari abantu bakuru ariko ugasanga n'abana nabo hari ukuntu ibafata haba nashaka kubaza umutumirwa ubwirinzi bwayo ni ubuhe ukurikije ukuntu igenda yiyongera n'ibituruka ku mirire cyangwa se n'ibituruka ku ku ngaruka zituruka ku mihindagurikire y'ikirere nashaka kugira ngo umenye niyo kubera ko twese biratureba muri rusange n'abandi babarize numva icyo babivugaho murakoze cyane bakoze erika dogiteri
cyane reka tugisubiremo ico kintu nibaza ko arico cyuma kigaruka ni ikintu gihambaye cyane rwose
Kirako- kirakomeye cyane ingene twokwirinda iyo ndwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso ni indwara ishobora gufata uwo ari we wese ku myaka iyo ari yo yose naho dukunda kubona ko bifata abantu bamaze kugira imyaka yo hejuru kuduga ku myaka mirongo itatu kuduga mugabo n'uw'imyaka mirongo ibiri eh, na munsi birashoboka birashoboka ko ashobora kugira iyo ndwara icyo twogira rero kugira tuyirinde ni- ndabisubiramwo ni u- ikintu cya mbere ni ukujya kwa muganga gupima ukabona ko iyo ndwara atayifise baramutse babonye naho uyifise bakaguha umuti bakaguha impanuro impanuro za mbere ziza gushimikira kugira imyi- imyimenyerezo ikarasisi eh, twe tuvuga tuti iminota mirongo itatu eh, kira munsi ubwo ntuje munsi ya ya gatatu mu ndwi icya kabiri ni ukugabanura ibiro Mu kugabanura ibiro kubera ashobora guhura ufite ibiro byinshi ugereranyije n'ingene ureha icya gatatu turahimiriza abantu kuraba eh, imirire yabo iyo mirire yabo duhera ku nzoga inzoga zirashobora gutuma ugira iyo ndwara y'umuvuduko w'umurinda w'amaraso turahimiriza abantu guheba apana guha- guheba guheba itabi itabi cyane ni kimwe mu bintu eh, bishobora gutuma umuntu ah, imitsi itendereza amaraso iziba hama akagira n'iyo ndwara y'umuvuduko w'umurinda w'amaraso ikindi gi- nibagiye kuvuga cyane cyane nka nka bapatoni eh, zijya eh, hariho imiti bafata ubwira batandukanye ibyaro eh, boza bararaba neza iyo u- wafashe uwo muti ukaca wumva eh, umutima utanguye kumeneka umutwe ibiki ni ukuraba mukavugana na muganga wawe kuko ashobora gutuma ugira iryo vumbuka ry'umuriro w'amaraso kubera ako gashinge cyangwa uwo muti wafashe gutandukanya ibyaro ibyo bintu rero turabishimikira ko cyane umuntu akiraba eh, aki- akipimisha hama ashobore kwikingira iyo ndwara
Dr ikintu muhanura impanuro cyangwa akamu mwotera nk'abantu bamaze eh, gupima bakabona ko bafise eh, izo ndwara bazigendana akamu mwotera ni akahe akamu mwotera kandi abandi bantu batinya kuja kwa muganga ko bibaza ko nk'uko umwe mu banywanyi ba- yabivuze bishobora gutuma ah, bibaza ko mu gihe bipimishije izo ndwara bashobora kuba basanga bawubaha imiti bakavuga ko iyo miti ah, no kukuja kwa muganga bica bituma bibahitana akamumoterana akahe
Eh, nagomba gutera akamu bwa mbere umugwi w'abantu batinya kwipimisha nta wundi muntu azokubwira ko urwaye utagiye kwa muganga ariko birababaje kumva uguma mu rugo utinya ugira ubwoba bat- bat- bat- batazi icyo urwaye mugabo eh, ugiye kwa muganga barakubwira bati urwaye indwara iyi n'iyi n'iyi kuyirinda kuyivura ni uku n'uku n'uku n'uku ariko ugumye muhira ndetse uzopfa tumenye eh, icyo urwaye kandi kumbure ari ikintu gisanzwe urumva rero duhimiriza abantu kwipimisha bamaze kugupima naho bakabona ko urwaye eh, fata uwo muti fata izo mpanuro muganga yakubwiye hariho imvugo ngaho i bujumbura tumenyereye akubwira ngo jewe udafite agatansiyo nta gatansiyo kahaba nta gitansiyo kihaba ni tansiyo Ubu- ubu bamaze gupima iyo ndwara ah, fata uwo muti muganga yakubwiye uwufate kurya yakubwiye ni umuti wo gufata iminsi yose uwufate kujya muganga yabikubwiye iminsi yose nta kuvuga ngo iyo byaduze ngo ndabyumva urizi ubyumva biba byayangaye ni ukuvuga aho uba uri ko uri exposa ko ushobora kugira na rya- na ya ndwara bita besi donc bisaba yuko eh, umuntu ah, bamaze kubona ko urwaye ufata uwo muti uka- ukabona na muganga muganga mumaze kubonana mugira umugenzi mugahana isango muzoza murabonanirako hanyuma akandi kamu ego tuga ku ijambo
akandi kamu numva notera ni ni ubutegetsi bagafasha bakaraba ingene abo bantu eh, barwaye indwara zitana ingene boronka asiranse ubwishingizi ingene bo- bo- kugira bashobore kugura imiti Eh, hariho aba- abakoresha nk'aha i burundi imituweli ya leta mugabo abo ni bake ugereranije eh, n'abanyagihugu b'i burundi bose urumva abo ni bake naka ni umugwi w'abantu bakorera leta mugabo hariho abandi badakorera leta nabo ntidukeneye ko bagira icyo bafasha mu iterambere ry'igihugu Eh, bogira ibyigwa rero bakaraba ingene abo bantu ba- baronka asiranse hanyuma bakabwiza bose n'ibipimo bi- bipima indwara ya bc cyane cyane mu bitaro bya leta kugira turonke ingene ba- turonke turonke igiciro giciririkiye gishobora gupima ah, abanyagihugu ba nyarwo cyane cyane bafite uburyo bubayabaye
Dr uh, Patrice Barasukana ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo mugane ni radiyo ijwi ry'amerika kuri ibi bibazo nkuramutima eka ibibazo biraje ishinga abarundi benshi eka n'abanyagihugu benshi bo ku isi mwakoze kuba mwatoye aka kanya rero kugira ngo tuganire
murakoze cyane namwe ndabashimiye Eh, turashimiye kandi na engineer cornelius hamwe na nadia taha badufashije mu gutunganya ikiganiro turashimiye abanywanyi bose b'ijwi ry'amerika bateye akamo bakadutera akamo bagashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sangacyo uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwiza